tshedimosetso e e maleba seemo sa lefatshe se jang dikgang mo motsweding fm konka bokamoso ke go leboga dns wets madume ke ke ya dimolomo ke tsa ura ya botlhano mo motsweding fm mmusa kgotla wa kokwanotheo molao kwa lempopopo le bushielo a re ba busa kgotla ba bommasepala ba selagae ba tshwanetse go sekaseka dipegelo tsa batlhankela ba bommasepala bosielo a re lempopo speakers forum ya malatsi a le mabedi e sweditse go romela ba busa kgotla kwa katisong ya go busa sentle le go tsamaisa matlole mo go nepagetseng bushielo tshwaetse jaana rele di-speakera le tsona di kgone go bala auditor general's report gore ba kgone go bona kotsi e sa tla kwa gole ba se ka re mola e setse ngwaga o fedile ba kgona ba thoma go bona di-problem ka kotara ya mathomo ba santse ba bone kotsi e e leng gore go tlo go ba le kotsi so ra ba ra kwana le gore gore di-speakera tse di kgone go tlo go dia mmereko rena re le speakers tsa legislature re tlo ba trainer ra ba isa sekolong ba kgona go bala annual report ba kgona go bala annual statement kgabagare mmusa kgotla bošielo a re forum e atlanegisitse gape karogano ya dithata magareng ga mmusa kgotla wa mmasepala le meiara a re kokwano bosetšhaba e okametse kabinete mme kwa diporofenseng kokwano theo molao e tshwanetse go ela tlhoko maloko a khuduthamaga le ditona bošielo a re dikomiti tsa bommasepala di tshwanetse go begela babusa kgotla e seng bommeiara go na le kabinete ya province e headang ke premier and go na le legislature so legislature e kgona go dira oversight mo kabineteng mara go go ka go masepala this separation of power a e bonale gabotse because speakera o ba party ya di-committee tsa masepala as a result ge go tlhaga phoso ka kua di-committee um eh, speakera ga kgone o ema kua gola dia oversight ka gore o ba le part of the problem so ke e nngwe ya di-separation of power se re boneng gore e tlo ba le bothata gona mo mapodisi a western cape a thupile abalone ya boleng ba diranta di feta dimilione di le thataro ka nako ya go phuruphutsa kwa polaseng kwa caledon kwa overberg sebueledi andre trout a re go fitlhetswe le didiriswa tse di omisang a a re ga go ope yo o tshwereng go fitlha ga jaana 35,000 pieces of abalone with a street value of 6.5 million rand were confiscated No one was present and no arrest has been made. We are looking into the possibility that an arrest could be effected in due course. Mogotsa Boditšhaba tonakgolo ya lesotho pakadi thamosisidi o dirile kopo e e potlakileng kwa kgotlatshekelo e le fa batla gore motlatsi wa gagwe yo eteletseng pele setlhopha sa lekoko se se aroganeng monyane moleleki a sekegiwe mosisidi le maloko a mangwe a le mararo a lekoko la democratic congress ba dirile kopo eo mme moleleki le komiti ya bosetšhaba ya bogareng ya lekoko ba kgatlhanong nthakwane ngatane o begale kwa maseru lekgotla le phaameng le netefaditse hore le fumane kopo e potlakileng ya mosisidi mme le bontsha hore le lebeletse baikarabelli ho fana ka ditaba tsa bona mme nyewe e tla bewa ka pela moatlhodi ka mantaha mosisidi o re lekgotla le hlonolofatse qeto ya ha ya ho moleleki le ditho tse ding tse robong tsa komiti e phathahatso ka thoko mme bao ba gotlise thepa ya moga nthakwana ngatane ditaba tsa sabc maseru lesotho radipolotiki mogolo wa kwa india o kgadilwe ka bogale morago ga gore a fudugele kwa ntlong ya mabono e e jeleng baduela lekgetho madi a kana ka diranta di le dimilione di le lekgolo ntlo eo e agetsweng tonakgolo ya thelang ntlhalakana e bakile ditshupetso mme makoko kganetso a e tlhalositse e le tshenyo ya madi a baduela lekgetho charles haviland wa bbc wa bega It's only two years since Telangana was created as a new state. Now, in the heart of its capital, Hyderabad, sits a huge colonnaded mansion behind high walls. Guarded by dozens of armed security men, its new occupant, Chief Minister Rao, has been censured by his political opponents. One pointed out that other state chief ministers live in quite modest dwellings. But on social media, there's particular criticism for one feature of the new glorified bungalow. It has bulletproof bathrooms. tla re wetse ka kganyeo kwa setlhoeng mo ureng eno mmusa kgotla wa kokwanotheo molao kwa limpopopo le bošielo a re ba busa kgotla ba bommasepala ba selegae ba tshwanetse go sekaseka dipegelo tsa batlhankela ba bommasepala di khutlafatsa ura eno ke ke adimilo moalosi dikgantse latelang di ke ura borataro mo motsweding fm tshedimosetso e e maleba dikgang mo motsweding fm konka bokamoso